radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi murayagezwaho na aloyizi bigirimana
twaramutse tomasi ndamutse namwe muteze amatwi tuyaheramu yavugwa mu karere ka afurika perezidansi ya nigeria yariyemeje kuzobohoza abanyeshuri ijana na cumi na babiri b'abakobwa bakiri mu byara by'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu kuva uwo muhari ubanyuruje mu gisagara cya chibok haraheze imyaka indwi abanegura ubutegetsi bavuga ko ata ngufu ziriko zirashirwa mu kurondera abo bana ubu basigaye bamwe ari inkumi abandi abagore ejo ku munsi wa kane imyaka indwi yari irumanye abakobwa b'abanyeshuri amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu biga ku ishuri rya leta ryo mu gisagara ca chibok muri leta ya borno banyurujwe umukuru w'igisata ca oni kijejwe imfashanyo yagabishije ejo ku munsi wa kane ko intara ya tigre mu buraruko bwa etiyopiya igeze mu bihe bitoroshe vy'inzara inyuma y'amezi atanu ako karere kari mu ruhagarara rw'intambara avuga ko inzara hamwe n'amabi ashingiye ku gitsina yiyongereye kandi ata kimenyetso cyerekana ko inteko za eritrea ziteguye gutahuka mu gihugu cyazo mark lowcock yabwiye akanama ka oni kajejwe umutekano mu nama yabereye mu mwiherero kw'ibiro byiwe byatanguye kuronka amaraporo y'abantu baza bamaze kwicwa n'inzara yavuze ko muri rusangi abashiga ijana na mirongo itanu na bane bamaze gupfa abenshi mu karere ka ofura woreda mu bumanuko bwa mekere ni ku murwa mukuru w'intara ya tigre muyavugwa mu makungu umugambi mpuzamakungu covax wiyemeje gufashisha ibihugu bitishoboye urukingo rwa covid cumi n'icyenda waratanguje isekeza ryo gusaba imfashanyo ingana n'imiliyaridi zibiri z'amadolari ejo ku munsi wa kane amafaranga azofasha kugura urwo rucancu umugambi wiyemeje ko ibihugu mirongo icyenda na bibiri bitishoboye bishobora kuzoronswa izo ncanco ku buntu ku bw'amafaranga azotangwa n'abagira neza umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yavuze ko abantu bose aho bari ku isi bakwiye kuronswa ibipimo no guhabwa izo ncanco yavuze ko igihe covid cumi n'icyenda izobandanya irandagata mu bindi bice by'isi ata n'umwe ku isi bitazogirira ingaruka abakenyezi bo muri afghanistan bavuga ko bafise amakenga n'ubwoba inyuma y'aho amerika itangarije ko izokura muri icyo gihugu abasirikare bayo bose gushika ku itariki ya cumi na rimwe y'ukwezi kw'icyenda bavuga ko bakeneye ko amakungu hamwe n'akarere babemerera ko agateka bari barasubiranye mu myaka mirongo ibiri iheze bazokagumana abakenyezi muri afghanistan bavuga ko mu gihe amerika yokura abasirikare bayo muri afghanistan hatarasinwa amasezerano y'amahoro abaremesha kandi akabaha uburenganzira akarushongo bari bamaze kuronka kazoca gasubira inyuma mu bijyanye n'agateka kabo abategetsi ba gisirikare muri irake bavuga ko igisasu cy'inguvu nyinshi cyatewe ku isoko riri mu gasagara ka sadiri kari mu micungararo ya bagidade ejo ku munsi wa kane cica umuntu umwe hamwe n'abandi cumi na babiri bakomeretse iryo tangazo rya gisirikare ntiryatomoye ariko icyateye icyo gisasu cyangwa ababikoze ariko ababibonye bavuga ko cyari cyatezwe mu modokari igipolisi n'igisirikare byaciye byihuta gushika aho iyo bombe yaturikiye mu kwezi kwa mbere bombe zibiri z'abiyahuzi zaratewe mu isoko ry'i bagdade zica abantu barenga mirongo itatu n'abandi batari bake bakomeretse ibisasu biturika byari byaragabanutse ku murwa mukuru wa iraki mu myaka iheze inyuma y'ituzwa ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti banywanye nongeye kubasuhuza mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu naho mu rwanda ku maradiyo yanyu mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri iki gitondo mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari minisitiri w'intebe w'u Burundi ejo yamuritse ibyo guverinoma ye yakoze mu gihembwe cya mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe habaye gusubiza no kugwiza ibitungo byaba inka byaba ihene byaba inkwavu byaba ingurube habaye guteza imbere ibiterwa ngaruka bimwe bimwe aha turavuga ikawa turavuga icyayi ikigazi n'ipamba minisitiri w'intebe w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yari imbere y'inteko ishinga amategeko mu Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi abaturage batahuye imibiri y'abantu bane bashobora kuba barishwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane imbere y'urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ariko ntibavuga rumwe ku babishe naho abaturage bo mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga mu Rwanda nyine bugarijwe n'ubujura n'ubwambuzi bukoresheje ingufu n'intwaro gakondo izi ni ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na Thomas Kamirindi aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi minisitiri w'intebe Alain Guillaume bunyoni ejo yamurikiye inteko ishinga amategeko imitwe yombi iteranye ibyo guverinoma ye yakoze mu gihembwe cya mbere cy'ibihumbi bibiri na makumyabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yababwiye ko byose byatunganyijwe ijana ku ijana mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda yaduteguriye inkuru irambuye umushikiranganji wa mbere yabwiye abashingamateka n'abakenguzamateka bose bari hamwe ko ivyo leta yiyemeje gukora mu mezi atandatu aheze byose vyaranguwe ku bice ijana ku ijana ari ngiyome bunyoni yashikirije ko umurongo leta yagendeye ko ari icivugo ca leta ko umunwa wose uronka ico urya umufuko nawe ukaronka amafaranga ico yise kunagura ubutunzi aha bunyoni yemeza ko igisata c'uburimyi n'ubworozi arico citaweho cane hahora harima ibice bibiri ku mwaka abanyagihugu bashobora kurima n'igice no mu gice tugira gatatu c'umuci hagiyemo kuvomera habayeho kuduza umwimbu ushobore kwegeranywa neza bubungwabungwe aha rero haratanzwe umwavu ukwiye nitogurira turagaruka ku biro mu gihe cy'irima habaye n'umugambi wa leta wo gushyigikira amakoperative kuri buri mutumba akabona n'umutahe habaye gusubiza no kugwiza ibicuruzwa zaba inka zaba ihene zaba inkwavu zaba ingurube habaye guteza imbere ibiterwa ngaruka bimwe bimwe aha turavuga ikawa turavuga icyayi ikigazi n'ipamba ikindi gisata leta yemeje ko yahagurukiye nico kugwanya ibiturire kunyuruza amatungo ya leta no kugwanya kamwana wa mama mu gutanga akazi arengeyome bunyoni yatanze akarorero ku bushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi bwagaruje mu kigega ca leta amafaranga ari nk'umuriyoni umwe n'imiliyoni amajana indwi yahora anyururizwa mu makori n'amatagisi ku kwezi ku kwezi yamaraha amashami yigenga aharanira intwaro ibereye nka parsem avuga ko impinga ikiri ndende mu kugwanya ibiturire ico bikoze Faustin Ndikumana atwara Parsem arashima ko intango ari nziza ibindi byaha bijanye n'igiturire byariraye cyane kandi n'ibyo kenshi bishobora gusitura igihugu mu bisanzwe ni ibintu byahora bifite amarezo manini ahera hejuru agashika hasi bigoye no kubomora mbe n'uvyitambisa imbere ugasanga bigira imuhitane kandi kibitera niyo rero ico bitabura kudahana kenshi bakitwaza umuganga kugira bakingigwe vyasaba ingingo zikomeye ico bitari mesure forte n'umuntu afata ingingo nyine arinda akavuga ati ndayemaze uravye byari bigenze harakwiye strategy global no kuvuga ubushikiranganje bwose bukajamwo societe civile na leta kuko urumva e, n'uw'igihugu turabona ko hari ubushikiranganje buriko burakerebuka Alengio Mebunyoni yejeje ko leta iticaye akavuga ko n'ibihano byo gukura abanyabigega b'amakomine yose ijana na cumi n'icenda mu gihugu vyaciye bifatwa kuko vyabonetse ko bagize uruhara mu inyuruzwa ryayo mafaranga aha perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka kugabisha ko uwufashwe anyuruza amatungo ya leta atakazi ka leta azosubira kuronka uwuzi wese yuko yagirize ubusuma uwuzi ko yagirize gusesagurika bw'igihugu uwuzi ko yagirizwe igiturire tuzomwandika mu gitabo bati igitabo cyirabura mbese tuzobashyira mu gitabo cyirabura ntazasubire kureba akazi muri iki gihugu naze umwarimu yibwirwa hari rero iyo bavuga ngo nzoza gufungwa hanyuma nzoyanza mfunguwe nagira nabwire tuzogurisha ibintu byabo twiriwe twe ng'abenegihugu uko biri kose Faustin Ndikumana asanga hagikenewe gukoresha neza ubwo buryo buba bwagarujwe mu kigega ca leta yemeza ko bushobora kuba burenga imiliyaridi mirongo ibiri ku mwaka ayari karatozwa nimba yagwiriye ego urashira mu kigega mugabo ntubugemuye abatanguye kugira nabo ngo babikore uko bis- bishakiye nico gituma n'ubushikiranganje aho naho nyene bwohagabira gushikana no bw'umucunze none bitagenda gute amasoko ariko atangwa gute ama- ayera agira akoreshwe gute aragwiriye mbwashikiye hahandi nyene hanyuma ikindi ni uko nyene eh, abarongoye umugambwe nabo uri ku butegetsi bogerageza gut- kugurura ingendo shasha abantu ntibaze bavuye ko bagiye mu mabanga umengo bagiye gutuburura ibi- ibintu bit- bidaciye mu mategeko umushikiranganji wa mbere yabwiye abatowe n'abanyagihugu ko ivyo leta yiyemeje gukora ku mwaka bigeze ku bice mirongo itanu ku ijana akizeza ko n'iyindi ntambwe isigaye izoterwa Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika tuve ku burundi tujye ku rwanda aho abaturage bo mu murenge wa nyamabuye mu karere ka muhanga intara y'amajyepfo n'abo mu mirenge bihana imbibi nka cyeza basaba ubuyobozi guhagurukira ikibazo cy'ubujura n'ubwambuzi bukoresheje ingufu n'intwaro gakondo ni inkuru ya jean baptiste ndabananiye Amakuru twakusanyije tugeze mu murenge wa Nyamabuye ni uko icyo kibazo ari icy'abantu batazwi batega abaturage nijoro bafite imihoro n'inkota bakabambura amafaranga n'amatelefoni. Hari n'abavuga ko babambura ibyo bambaye nk'ikoti cyangwa inkweto. Donat Ndahayo na Muzindutsi Ndara bakorera mu mujyi wa Muhanga ari we Nyamabuye. Ndahayo uba muri uyu murenge akora akazi ko gupakurura imodoka no kwikorera imitwaro. Ndara we ni umudozi w'inkweto muri Nyamabuye ariko atuye mu murenge wa Cyezo hana imbibi n'uwa Nyamabuye. Ndahaye ubanza na ndaruheruka baravuga ko abantu badafite umutuzo kubera icyo kibazo.
urangije nk'akazi bwije ugenda ufite impungenge kubera umutekano muke iyo umuntu atashye bamwambura nka telefoni aya, ndatega ariko si- ayo ugenda n'amaguru ubwoba bwo buba buhari yuko ugeze imbere bukwiriyeho urabati ndahura na ba bantu bambura Solange Ingabire atuye mu kagari ka Gahogo mu murenge wa Nyamabuye. Nk'uko abisobanura iki kibazo ntikigarukira ku gutegera abantu mu nzira gusa.
nko mu minsi yashize baje mu rugo bacukura inzu urumva umuntu utinyutse gucukura inzu akagusanga mu nzu ni ukukwica yakwica ntabagenzwa n'ikintu kimwe Bi- baraje bacukura inzu badusanga mu nzu dusinziriye ntitwabimenya bariba gusa ariko bajyanye ibintu byinshi amateleviziyo inkweto zacu z'abana ibintu byose byo muri saro barabitwaye gusa amahirwe twageze nuko nta cyumba bagezemo ni amahirwe nyine ni ya mana irinda umuntu kuko byose byarashobokaga wenda bakagirira n'ababana cyangwa se natwe bakadusangamo ubwoba ntabwo bwabura cyane nk'iyo umutwara adahari rwose mba numva ntayiraramo Sylvie Uwimpuhwe atuye mu mudugudu wa Rutenga mu kagari ka Gahogo ni munsi ya sitade ya Muhanga. Avuga ko icyo kibazo cyaraye kibayeho.
na nijoro twaraye duhagaze ntabwo twaryamye induru hakurya baba bavuga ni mudutabare ni mudutabare Ngo hakurya y'iwacu aho bita mu rugarama abantu baraye bavuza induru mbese ubundi bahatemeye abandi banahamburira abandi amatelefone kubera ko hakurya ari igishanga kibamo ibigori niho bategera ntabwo watabara kuko ni mu bigori hagati y'umusozi n'undi Uwimpuhwe avuze ko hari abo baheruka gutemera no kwamburira hakurya y'aho atuye. Gusa ntabwo azi umubare wabo. Nawe baramwambuye.
twaramanukanye tugenda amvugisha neza nk'umuntu tutahanye tugeze imbere ho gatoya yisubiza inyuma ubundi aturuka imbere antunga itoroshi wa wundi twari kumwe ahita amfata mu ijosi nibwo buhanga bakoresha muvana hano yamaze kumenya ko ibyawe byose ubirangije akaguherekeza yarambaje ati mabuja kutashye kare ndamubwira nabuze amafaranga tugeze hafi yo mu rugo arabona ko nenda kusatira urugo wa wundi nawe yarangezeho wa wundi w'inyuma aramfata mu kwigira gutya mwaka andya inzara wa wundi mba nikubise hasi wa wundi we yari yanize aranyambuye telefone n'amafaranga ibihumbi cumi na bitatu uw'impuhwe n'ingabire baravuga ko ubuyobozi bukwiye kugira icyo bukora kuri iki kibazo kandi mu maguru mashya haratangira uw'impuhwe inkeragutabara muzihembera igihe nimba muziha akazi mukazategereza ko twebwe twishyura irondo kandi tutariraririwe nko mu nkange ntibagera iwanjye ngo nyabara kandi naraye ntahagaze bakongeramo imbaraga cyangwa se wenda niba ari bakeya bakabongera abo ingabire avuze bakwiye kongerwa niba ari bake ni abo bashinzwe irondo hagati aho hari abantu batatu bafashwe mu mpera z'icyumweru gishize bashinjwa ubujura n'ubwambuzi bukoresheje intwaro gakondo twagerageje kumenya ayo makuru ku buryo bwimbitse duhamagara umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rib dogiteri thierry murangiro icyo gihe dusabye kumworoza ubutumwa bumusobanura icyo twifuza ariko ntarabasha kudusubiza nadusubiza tuzabibagezaho mu makuru yacu y'ubutaha twanashatse kumenya icyo ubuyobozi bwa muhanga buvuga kuri iki kibazo tujya kureba umuyobozi w'akarere ka muhanga jacqueline kayitare ahagana mu masaha atanu ariko dusanga adahari twamwohereje ubutumwa bugufi mu masaha cyenda maze hafi saa kumi adusubiza ko ari mu nama yongeraho ko ababikoze bafashwe ku bufatanye bw'inzego z'umutekano ubutabera n'abaturage gusa ikibazo gihari ni uko n'ubundi iki kibazo kigikomeje nk'uko bamwe mu bo twaganiye babisobanuye jean batiste ndabananiye ijwi ry'amerika mu karere ka muhanga radiyo ijwi ry'amerika tukiri mu rwanda mu karere ka rurindo umurenge wa shyorongi abaturage batahuye imibiri y'abantu bane bashobora kuba barishwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane imbere y'urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwo ku kagari ka rutonde bishwe nande eric bagira ubusa yabibajije abaturage ba rutonde twari turuje gukora ino baraza kuriya twatangiye kuriya bageze hano nibwo babonyemo imibiri abayede bari barimo gucuka ndababwira ati mwe muretse tuhari tumenya ikintu kirimo hano turi mu kagari ka rutonde mu murenge wa shyorongi rurindo mu majyaruguru y'u rwanda ihana imbibi n'umujyi wa kigali n'akarere ka kamonyi mu majyepfo y'u rwanda aha ku itariki ya cumi n'eshatu hasozwa icyunamo ku rwego rw'igihugu uyu mwaka hatahuwe imibiri y'abantu bane bivugwa ko bishwe mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bwana emmanuel ndayisenga yari mu bubakaga urubaraza rw'inzu rwari rushaje avuga ko baguye kuri iyo mibiri yari yubakiyeho urubaraza tugeze hano nibwo twabonyemo agahanga havuga ati uyu muntu ni umubiri twarirutse twese dutabaza umusaza urimo hano havuga ati ngwino turebere nk'umuntu wa kera ati uyu si umuntu ni imibiri bigaragara ko bashyize mu makarito bayorosa umufuka n'ishashi y'ibara ry'ubururu twasanze ku rubaraza ndayisenga avuga ko bakimara kubona iyi mibiri itahise ikingurwa bibabera ihurizo rikomeye bwana ahawe umuremyi uvugwa ko atari mu bahigwaga jenoside yabaye afite imyaka cumi n'ine y'amavuko avuga ko mu mibiri ine yatahuwe ahubatse inzu harimo abavandimwe be batatu si umubyara francois muhatanyi valeri nyirabahinzinyi n'umubyara na mukuru we habiyaremye bahati yaduhaye ubuhamya ku byo yibuka yabonye kuko n'ubundi mu gupfa kwabo nari mari babakuye mu rugo bapfa ku manywa y'ihangu abantu bose babareba ariko se bishwe n'abandi muri icyo gihe ukuri abasirikare nibo babikoze
abahe basirikare n'inkotanyi nibo babarashe ku manywa y'ihangu mushiki wa habumuremyi ni madamu patricia mukanyirigira twamusanze aho yari yagiye guca inshuro yabagaraga ibishyimbo bivanze na soya nawe afite ubundi buhamya bushimangira ko ababo bishwe n'abarwanyi b'inkotanyi babakekaho gukora jenoside ntarabonye mbona baje ngo bashaka umuhungu wari uw'iwacu mukuru babwira ko adahari bafata umwana w'umusore wankurikiraga ubwo umukecuru wanjye yagiye akurikiye uwo mwana w'umusore mama wanjye uko yagiye ntiyagarutse ubwo ngubwo hashize akanya abo bagabo baragarutse ngo none se nguko uyu musaza tumujyanye papa wacu yari arwaye pe arembye nuko ubwo ngenda mbwira umusaza rero ibyuka bagutware yahise abyuka bamushoreza inkoni baramukubita ubwo nibwo babishe babashyingura hariya arabumvise rwose barabarashe ntabwo ari ifuni si icyuma babicishije barabarashe abantu bose bari bahari aba bombi bavuga ko abisha ababo aribo bahitaga babashyingura uwaduhaye amakuru ku ikubitiro yatubwiraga ko imibiri ikimara gutahurwa habayeho agasigane gakomeye ko kumenya aho bayishyingura n'uwayishyingura mu irimbi rusange cyangwa se mu rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ari nako gutinda mukanyirigira akavuga ko baba abaturanyi babo n'ubuyobozi bw'ibanze bari bazi ko abavandimwe babo biciwe aho babataburuye twebwe ko batuzi se ko barimo twari tubizi ariko kugeza iyi saha ngewe ubu tuvugana njye nta kintu nabikoraho abantu bari mu butaka bwabo ntibabarekeremo babakuriragamo iki niba abantu ari bane cyangwa ari batanu wajya kumenyamo uwawe se gute reba imyaka ishize uko ingana njye barambwira ngo nimbashyingure se mbashyinguze iki mbamaze iki uriya yahubatse aseka abantu barimo ni umwana w'umusore ariko isi yarahari ni umusaza ariho kuki yamuhaye ikibanza se ko abantu bahari njye nta kintu nabirenzaho n'ubuyobozi bwa leta bwuje nababwira ko nta kintu nabirenzaho bose mbikubwije ukuri manitse akaboko bityo bakavuga ko nta mikoro bafite ababataburiye bagombye kubaga bakifasha nta bushobozi dufite abantu babataburiye babizi bari abahubatse babizi bagombaga kubarekeramo ubwo rero imyaka makumyabiri n'irindwi ni myinshi reba igihe uriya musore yubakiye inzu irashaje yahubatse azi ko abantu bahari ubwo rero njye kumbwira patisa ngo ningire ikintu nkora kagubwe ngo yatumyeho ngo ntibabwire mushiki wa isa aze ngo arebe ingutiya ya nyina izo ni imvugo z'umuntu w'umuyobozi kandi nawe yarayoboye azi ko abo bantu bahari ijwi rya amerika iganira na bwana papiyasi shumbusha uyobora akagari ka rutonde yavuze ko ababonetse batazize jenoside kandi ko batari bazi aho iyi mibiri yari iherereye ni abantu nyine bapfuye bazize intambara twarababonye turabamenya n'imiryango yabo bakomokamo barazwi ariko ntabwo ari abazize jenoside makuru ntabwo ino mibiri twari tuzi ko ihari ni uko umwubatsi yari agiye gukora fondasiyo acukuye ayigeraho bwana shumbusho yahamije ko icyatumye batinda gushyingura iyi mibiri habanje kubaho agasigane kuri nyirinzu yataburuwemo na ba nyirabantu yemeje ko bamaze kuvugana na nyirinzu akaza kubashyingura ariko byarangiye babyumvikanyeho aho twabasanze yemeye kubafasha bagashyingurwa mu kanya batangiye gutegura irimbi amakuru twakuye mu buyobozi aravuga ko nyirinzu ari umupolisi ukorera mu burasirazuba bw'u rwanda witwa daruberi hacineza ayo makuru avuga ko yaba yarubatse iyi nzu hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu n'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi hagasigara kwibaza niba nta yindi mibiri yaba yarubakiyeho kuko abaturanyi bo bavuga ko hakimara gutahurwa iyi mibiri ine ubuyobozi bwabasabye guhagarika igikorwa cyo gushakisha indi mibiri ijwi rya amerika ryahamagaye haci neza kuri telefone rigamije kumenya niba yarubatse iyi nzu atazi niba hariciwe abantu ariko telefone ye ntiyacamo si umubyara daniyeli hacineza wamuhaye ubutaka bwo guturaho twabwiwe ko asigaye atuye muhanga mu cyahoze ari perefegitura ya gitarama ariko abandi baturanyi bagasanga kuba ubuyobozi butarihutiye gushyingura iyi mibiri butarubahishije ikiremwa muntu kubera impungenge zabo twabarindiye umutekano n'ubuyobozi bwagombaga kuvuga ati muterateranye nk'abaturage batuye hano twibonemo amafaranga ajya gushyingura bari abantu kuko kariya ni akarengane gufata imibiri y'abantu bakayitereka ku mafondasiyo uyu ni umunsi wa gatatu imaze bategura kuvanamo imibiri bari bazi icyo bagomba kubikora rero nk'ikiremwa muntu bagomba kumenya aho hantu ntabwo ari mu irindi kubona abantu babakura aho bari bari tuzi neza ko abandi iyo bababonye babajyana mu nzibutso cyangwa no kubashyingura bisanzwe bo bakabafata bakabashyira mu makarito ari abantu bane bakabashyira hariya bakaba bahamaze iminsi ibyo ngibyo twumva rero batubariza leta nimba hari leta ikora ukwayo hari n'indi ikora ukundi kuntu eh bagira ubusa ijwi rya amerika irulindo mu majyaruguru y'u rwanda ku kibazo cy'uko ba nyiraba bantu bane bashobora kuba barishwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane mu kagari ka rutonde umurenge wa shyorongi akarere ka rurindo bavuga ko bazize abari abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba fpr inkotanyi radiyo ijwi rya amerika yagerageje inshuro nyinshi nyinshi nyinshi gushaka umuvugizi w'ingabo z'u rwanda kugira ngo nyine agire icyo abivugaho ntiyitaba telefone ye igendanwa ariko tuzakomeza tumushake
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye muri tanzania aho leta ivuga ko igiye guhagurukira ibibazo byose bibangamiye abatuye inkambi z'impunzi za nduta nyarugusu na mutenderi ni mu gihe tanzania iregwa guhonyanga uburenganzira bw'impunzi ni inkuru ya mugenzi wacu james jovin umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu gihugu cya tanzania iryo jambo ryashyikirijwe na baramatari w'intara ya kigoma bwana tobias ndengenye mu nama ifatiye guhimiriza impunzi gutahuka ku bushake bwazo yabereye mu nkambi ya nduta kuri uyu wa gatatu muri iyo nama bwana ndengenye yavuze yuko leta igiye kongera inguvu mu bijyanye no gucungira umutekano mu nkambi zose mu ntumbero yo kugabanya amabi akorerwa impunzi n'abatazishakira amahoro hanyuma bakagiriza leta ya tanzania yuko ariyo ihohotera impunzi no guhonyanga agateka kazo mu yandi majambo yavuze yuko minsi yose leta ya tanzania ihimiriza impunzi kwiyandikisha ku bushake bwazo kugira zitahukanwe kubera leta y'u burundi yamaze kwemeza yuko mu gihugu hari amahoro nyuma y'amatora aheruka kuba nirudie kuwahakikishia wakimbizi wa burundi pamoja na yote yaliyosema, serikali ya Tanzania itaendelea kushughulikia changamoto ambazo mnakumbana nazo mkiwa hapa kambini.
Reka nongere ndabemerere mwege impunzi zo mu Burundi. Hamwe n'ivyavuzwe vyose, leta ya Tanzania izobandanya gushaka umuti urama ku ngorane zose muhura nazo ngaha mu nkambi, harimwo mu bijanye no gucongera umutekano bikwiye, umubano mwiza mu nkambi n'ibindi vyose bikenewe bijanye n'amagara y'abantu amazi n'ubuvuzi zikiwemo changamoto za usalama, ustawi wa jamii na huduma mbalimbali ambazo zinahusu afya, elimu, maji na kadhalika.
Ku ruhande rw'umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ca Tanzania, Sudi Mwakibasi, muri iyo nama we yagabishije impunzi kureka ingeso yo kwakira abashitsi bava mu Burundi kubera ari bo boba bakora ayo mabi yose avugwa, hama bakabeshera leta ya Tanzania.
Kupotea kwa wakimbizi katika mazingira ya kutatanisha, ili serikali ilishalichukua na ilishalifanyia kazi na tunaendelea kufanyia kazi.
Cha mbere ni kibazo c'umutekano, hari ababurirwa irengero. Iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorerako, nico gituma mubona yuko haciye ikiringo c'umwaka wose hatekanye. Ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba ari bo bakora amabi. Hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira barekurwe. Ico kibazo ndagisigiye Buramatari azogi kugikorerako ku bijyanye n'ubusuma ndemera yuko ico kibazo kiri mu nkambi zose nk'uko kiri inyuma y'inkambi n'ahandi hose mu gihugu lazima nikiri kwamba katika kambi ya nyarugusu katika kambi ya nduta katika kambi ya mtendeli matukio ya ujambazi yapo naho leta ya tanzania itemera yuko ihohotera impunzi ariko zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta ziremeza yuko mabi yama yabaye mu nkambi minsi yose harimwo bamwe kuburirwa irengero kwicwa guhohoterwa abagize amahirwe bagasabwa amafaranga uyabuze akajanwa gufungwa mu gasho bemeza yuko ayo mabi akorwa n'abagizi ba nabi abanyepolitike bava mu burundi hamwe n'abajejwe gucungera umutekano ikindi ko ndaraba ikibazo cy'umutekano hano mu nkambi simbona ko bimeze neza kuko tubona bamwe batwagwa abandi tukumva ngo bomotse tunazi impamvu kanaka kandi iterabwoba ha mu nkambi birarenze abantu ngaha turi n'ubwoba cyane burenze ni abantu benshi usanga bagenda ijoro ivyo tukabivuga ugasanga batubwiye ngo twirarire tutware ubuhiri n'ibiki abantu bararengana bakagenda hanyuma ivyo bikaca bitwereka yuko atamutekano je ku bwanje sinshobora kumera yuko umutekano ukwiye twarigeze kumva ibintu biriko biriyadukiza kandi n'ibintu vyibonekeza hariho abantu tubona barengana mw'ijoro ntituzi aba aribo tuvuga rero iyo tuba turi hanze umwanya n'umwanya nuko mu kwicwa twoshobora no kwicwa tutazi abantu batwisa bari mu bitigiri dukura mu biro by'uruja n'uruza muri komine kibondo hari impunzi zirenga mirongo umunani zifungiye mu gasho ku mpamvu zitandukanye harimo gutoroka inkambi guhungabanya umutekano n'abagirizwa iby'ubusuma na politike abarenga cumi na babiri baraburiwe irengero mu gihe kitarenze amezi atanu aheze abari mu nkambi nabo babayeho mu bwoba ntangere abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu wonu mu vyerekeye agateka kazina muntu basaba abategetsi ba tanzania n'uburundi kubahiriza amategeko akingira impunzi n'abagishakisha ubuhungiro kubera akatari gake hari abakorerwa amabi mu nkambi harimwo kwicwa kuburirwa irengero gufungwa guhohoterwa no gusubizwa iwabo ku ngufu kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru ni aha ahumurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye twayabateguriye kandi tuyabagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda agakoko ka korona mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika ariko mwe muretse kugenda gatoya mubanze mwumve ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.